iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha impunzi z'abarundi zirenga magana atatu ziri mu nkambi ya murongwe iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zugarijwe n'inzara n'indi mibereho mibi no kubura aho bacika umusaya ni ukuvuga twebwe kabisa ku bintu bijyanye n'ifungurwa tubayeho nabi kuko barashobora kuduhereza nk'ibigozi bibiri bakatubwira ngo ibyo muzobijya nk'iminsi ine ikibazo cy'uburyamo kabisa turahangayitse cyane iyo imvura iguye amazi aradutera mu bihangari tukabura ingene dusasa ibintu bikononekara uduhudu tugapondekara abo ni bamwe mu barundi bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwanda umucamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare yapfundikiye urubanza ruregwamo abantu mirongo itatu na babiri bahoze mu mutwe w'inyeshyamba wa p5 ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho maroke yiteguye gukingira abantu ikivunge ikoresheje umuti wakorewe mu bushinwa ubushinwa bwamaganye ibihano leta zunze ubumwe za amerika zabufatiye ku byemezo bwafashe bijyanye n'intara ya hong kong no ku byerekeye igurishwa ry'intwaro kuri taiwan ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi polisi muri zimbabwe yataye muri yombi abagabo babiri bagurishije impapuro mpimbano z'ibisubizo ku bizamini bya virusi ya korona inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu oriyani itanga ishaka inyuma y'aho igihugu cya zimbabwe gitanguriye kugurura imbibe zaco ingenzi zose zisabwa kwerekana ibipimo by'umugera wa korona byafashwe mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani ejo ku munsi wa mbere umuvugizi w'igipolisi paul nyavi yaratangaje ko mu buraruko bw'igihugu icurundu ku mupaka wa zimbabwe na zambia abagabo babiri bafashwe bariko baratanga impapuro za magendo z'ibipimo nyavi avuga ko abo bagabo atabumenyi bafise mu vyerekeye ubuvuzi ariko basanze bafise impapuro zirenga amajana atatu zitaruzuzwa kimwe n'ibikoresho vyo gupima uwo mugera uwo muvugizi avuga ko batanguye amatohoza kugira bamenye vyinshi kuri ico caha catanguye gishobora kwiyongera mu gihe abantu bariko baragira uruja n'uruza mu kwitegurira iminsi mikuru igihugu cya maroke cyiteguye gukingira abantu ikivunge gikoresheje umuti wakorewe mu bushinwa mugenzi wacu eugenia mukankusi niwe udufitiye inkuru irambuye iki gihugu kigiye gutangira umugambi wo gukingira covid cumi n'icyenda hagamijwe kugera kuri mirongo inani ku ijana by'abantu bakuru guhera muri uku kwezi maroko izatangira kuri miliyoni icumi z'inkingo sanofarm z'ubushinwa inshinge za mbere zishobora kuzagera muri maroko mu minsi mike nk'uko minisitiri w'ubuzima yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika la societe de presse nubwo nta tariki nyirizina yatanze yavuze ko bateganya hagati muri uku kwezi muri icyo gikorwa cyo gukingira abantu benshi maroko irateganya sitasiyo zo gukoresha ibihumbi bibiri magana inani mirongo inani n'umunani n'izindi zimukanwa ahantu haba hari abantu benshi mu cyiciro cya mbere urukingo ruzabanza kugera ku bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi ya korona kurusha abandi abo ni nk'abakozi bo mu buvuzi abashinzwe umutekano hamwe n'abafite uburwayi budakira impuguke mu by'ubuvuzi n'abayobozi bashinzwe ubuzima barimo kujya kuri televiziyo gushishikariza abanyamaroko no kubamara ubwoba ku rukingo kugira ngo bazajye kurufata minisitiri w'intebe sadi edina el otamani yahumurije abaturage bagifite ingingimira ku rukingo avuga ko igihugu gifite amategeko akaze kigenderaho mu bijyanye no kwemeza ikoreshwa ry'urukingo ko ikintu cyose cyasuzumwe kugira ngo bamenye niba umuti nta ngaruka zo kuwukoresha ubushinwa bwamaganye ibihano leta zunze ubumwe za amerika zabufatiye ku byemezo bwafashe bijyanye n'intara ya hong kong no ku byerekeye igurishwa ry'intwaro kuri taiwan fideli niyongabo adufitiye inkuru irambuye ivyo bihano vyafatiwe abategetsi b'ubushinwa cumi na bane bari mu nama nshingamateka y'ico gihugu abane bagura ivyo bihano babona ko ari akigoro ka leta ya perezida wa amerika donald trump kukuremera bikomeye abategetsi b'ubushinwa ku buryo bitazokorohera joe biden yatowe kuba perezida gusubira kugirana imigenderanire myiza n'ubushinwa umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa huwa chunying yasabye amerika guhagarika igurishwa rya nyuma riherutse kuba ry'ibigwanisho kuri taiwan yamenyesheje ko ubushinwa buzokwishura mu buryo bukwiriye wa yongeye ariyamiriza ibihano bishasha amerika iheruka gufata mu kuvuga ko ubushinwa buzofata ingingo zikomeye zigenewe gukingira ubwigenge umutekano n'iterambere ryabwo yavuze ko abashinwa berekanye ko bashavujwe bikomeye n'ingingo amerika iherutse gufatira igihugu cyabo leta ya perezida trump isa n'iriko ikoresha taiwan hong kong n'ibindi bibazo kugira yerekane urugero ruhari rwo guhangana n'ubushinwa perezida trump abona ko gufatira ingingo zikomeye ubushinwa ari ikintu kizoranga amateka yiwe igihe yari perezida
barakoze bagenzi bacu fidel niyongabo eugenia mukankusi na oriyani tangishaka batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya turasimbukira mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere umucamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare mu rwanda yapfundikiye urubanza ruregwamo abantu mirongo itatu na babiri ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda majoro habibu mudatiru ukuriye itsinda ryose nawe usabirwa gufungura ubuzima bwe bwose yasabye urukiko kuzaca inkoni zamba rukamugabanyiriza ibihano aregwa ko ariwe wari ushinzwe gushaka abarwanyi mu mutwe wa p5 no kubatoza gisirikare ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa
Meja Habibu Mudathiru bivuga ko ariwe wari ukuriye itsinda ry'abaregwa bose uko ari cumi na babiri niwe wari witezwe cyane kugira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha bumusabira gufungwa mu buzima bwe bwose we na bagenzi be yicaye ku ntebe ukuguru kwarashwe yakugeretse ku musego bamushyirira ku ntebe ijambo ry'uyu musirikare ku ipeti rya meja wasezerewe mu ngabo z'u rwanda ryatinze cyane ku mirimo yakoze ubwo yari umusirikare mu ngabo z'u rwanda ni ijambo ryumvikanisha ko inshingano ze yahawe yazisohoje amahoro kandi ko nta kindi gihe yahanweho n'inkiko z'u rwanda mu byaha bitanaregwa yibukije urukiko ko bitatu muri byo yabyemeye abisabira imbabazi mu buryo budashidikanywaho kugirana nabo ubutegetsi buriho mu rwanda no kugirana umubano n'abategetsi ba leta z'amahanga mu mugambi wo kugirira nabo ubutegetsi buriho mu rwanda gusa mudathiru ntiyabuze kongera kwibutsa ko icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi atacyemera kuko mu ibazwa rye mu nzego zose ngo ntacyo yamenyeshejwe no ku cyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba ubwoba aregwa ko umutwe wa RNC wa General Faustin Kayumba Nyamwasa mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu wagiye wohereza abantu batandukanye mu Rwanda bakahatera ibisasu byo mu bwoko bwa grenade bigahitana bamwe bigakomeretsa abandi kuri iki cyaha nabwo uregwa yagihakanye yivuye inyuma mu magambo ye yagize ati kuva nabaho ntaho ndakora icyaha cy'iterabwoba ku muturage uwo ari we wese nta n'umuturage nigeze nkomeretsa akomeza gushimangira ko kuri ibi byaha byombi ubushinjacyaha bubimurega butarigeze bubimubazaho kuburegwa Private Diedone Muhire ko yatorotse igisirikare mu ngabo z'u Rwanda akajya mu gisirikare cya P5 kirwanya ubutegetsi bw'i Kigali Meja Mudasiru we yahakanye ko ntaho baziranye Muhire aregwa ko yari ashinzwe guhuza ibikorwa by'ikoranabuhanga muri P5 muri Congo mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe Meja Mudathiru we aregwa ko ari we wari ukuriye abarwanyi ba P5 Congo. Mudathiru yashimiye imyitwarire y'inteko y'abacamanza bamuburanisha avuga ko muri rusange bagiye bahabura umwe ubwisanzure mu kwiregura nta mususu aheraho abasaba imbabazi ku byaha aregwa. Mu ijwi rituje yagize ati nciye bugufi imbere yanyu mbasaba imbabazi kandi nsaba imbabazi abanyarwanda muri rusange mu bushishozi bwanyu muzaca inkoni zamba munyorohereza ibihano harakabaho ubutabera yizeje ko igihe cyose yaramuka agiriwe icyizere akagabanyirizwa ibihano yakubahiriza amategeko igihugu kigenderaho kandi akubaha n'inzego z'ubutegetsi ziyashyiraho abasirikari babiri ku ipeti rya kaporari bireguye ku byaha byo gukorana n'abashaka kugira nabo ubutegetsi mu rwanda bombi babihakanye basaba urukiko kuzashyira mu gaciro rukazabagira bere bakazasubizwa mu kazi ka gisirikare hongeye kandi kumvikana abandi basivile bireguye barimo abanyamahanga basabye imbabazi ku byaha baregwa bavuga ko igihe baramuka bagizwa bere baba intangarugero mu miryango baba basubiyemo ku banyamahanga barimo umurundi ndirahira n'umunya-uganda desiderio fredi nabo bavuze ko igihe baramuka bagiriwe icyizere bakarekurwa bahita basaba ubuhungiro mu gihugu cy'u rwanda kuri bwana ndirahira avuga ko yashimutiwe mu burundi bamujyana mu mitwe irwanya leta y'u rwanda akavuga ko kumuha ubuhungiro byatuma bamushimuse batamugirira nabi ariko mu myiregurire y'abarundi bagenzi be bavuga ko bashimutwaga n'abanyarwanda ku butaka bw'u burundi bakabijyana mu mitwe irwanya leta y'u rwanda i kongo umucamanza akavuga ko ubwabyo bitumvikana ukuntu uregwa yasaba ubuhungiro mu banyarwanda bamushimuse abireguye bose bamaze gutambuka imbere y'inteko iburanisha umucamanza ukuriye inteko liyetona koroneli bernard rugamba hategekimana yatangaje ko atasoma icyemezo mu gihe cya vuba kubera ubunini bwa dosiye y'abaregwa nkakwibutsa ko kuri uyu wa mbere umushinjacyaha wa gisirikare kapiteni jacques rugamba yasabiye itsinda ry'abaregwa bose mirongo itatu na babiri igihano cy'igifungo cya burundu arabarega ibyaha byo kujya mu mutwe w'ingabo zitemewe kugira nawe ubutegetsi buriho gukora iterabwoba n'ibindi byose abarega ko babikoreraga mu mutwe wa P5 bikuriwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyemezo ku baregwa bose kizafatwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2021 eh bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali itsinda ry'impuguke zigenga zikora amaperereza ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu burundi rivuga ko ihohoterwa rya kiremwamuntu rikomeje muri icyo gihugu kuvaho perezida mushya evariste ndayishimiye agiriye ku butegetsi n'ubwo we akomeza yerekana ko ashaka kurwanya ukudahana ibi bikubiye muri raporo yasohowe n'izo mpuguke kuri uyu wa kabiri uburundi bwo burahakana ibyo bavuga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza iyo raporo y'impapuro mirongo umunani na zitatu ivuga ko naho habaye agahengwe mu minsi ya mbere yakurikiye irahira rya perezida evariste ndayishimiye amabi yakomeje gukorwa atacamira yemeza ko ubwicanyi ndengerabutungane uguhagarikira abantu ubusa ukwabura zigufa hamwe no kubanyuruza vyagumye vyibonekeza nk'uko vyari imbere y'amatora no mu myaka itanu ishize abayagirizwa ntibahindutse nk'uko ibindi vyegeranyo vy'uyu mugwi vyo muri kahise bivyerekana ni bamwe mu bagize urwaruka rw'imbonerakure abagize inzego z'umutekano n'abakozi b'iperereza muri rusangi abayakorerwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abanywanyi b'umugambwe senere ufise benshi muri bo ku rubuga karinete sakian umwe mu bahinga bakoze ico cegeranyo yabwiye ijwi rya amerika imvo yiba zituma bagizwa amabi badahanwa Ce qui est frappant, c'est que la plupart du temps, euh, les personnes qui sont arrêtées ne sont pas des personnes de haut niveau. Donc, les- ikibonekeza ni uko akenshi abantu bahagarikwa atari abantu bo ku rwego rwo hejuru abategeka ayo mabi abategetsi indongozi ku rwego rw'igihugu baguma biraramangiye ibi kandi ntivyobwirijwe kudutangaza kuko muri leta harimwo abantu bijunja rinini ku rwego rwo hejuru atanyungu bafise ko haba ubutungane kuri aya mabi bitewe n'uko abo bategetsi ubwabo bayagizemwo uruhara muri kahise participé à de tels crimes euh, dans le passé.
niko tesakirane yiyumvira muri raporo yasohotse kuri uyu wa kabiri ariko abahinga b'umugwi dhb banagiriza imwe mu mihari igwanya ubutegetsi bwa gitega kuba yarakoze amabi ari mu bwicanyi no gukomeretsa abantu uyu mwaka mu bitero yakoze Plusieurs de ces attaques ont été meurtrières. hein. Des groupes armés ont tué, ont enlevé et ont blessé plusieurs civils, y compris des membres du parti au pouvoir. Et ces ibitero attaques vyinshi muri ivyo violentes vyahitanye ont abantu semé la imigwi peur yitwaje dans la- ibirwanisho yarishe irakomeretsa yongera inyuruza abasivile batari bake barimwo n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi ivyo bitero vyarateye ubwoba abanyagihugu muri raporo yacu duhamagarira abatwara iyo migwi na cane cane red tabara kuko yari yiyemereye kimwe muri ivyo bitero n'ukundi gushamirana n'inzego z'umutekano tugasaba abakuru b'iyo migwi guha amabwiriza abagwanyi bayo yo kutica kutanyuruza canke gukorera ayandi mahana abasivile hamwe no kwitwararika kw'abakora bene ayo mabi babikurikiranwako Tous les combattants qui commettent de tels crimes rendent des comptes pour leurs actes.
niko kakanate saki anakomeza avuga uwo mukenyezi yahoze ari umushakashatsi mukuru ku bibazo by'uburundi n'u rwanda muri human rights watch yanagarutse kandi ku ngingo y'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibihugu gakurikiranira hafi uko amezi atatu ashize hamwe n'inagurwa ry'imigenderanire hagati y'ubumwe bwa buraya n'ico gihugu co mu buseruko bwa afurika La décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de son agenda est regrettable dans ce sens que cela donne un, un signal très négatif sur le plan.
ingingo y'akanama ka onu irababaje kubera mu biboneka n'ubutumwa bubi cyane ndanatahura abarundi batari bake bagize icyo babivuga ko biyumvira ko bahemukiwe n'amakungu kubera iyo ngingo ariko kandi woshaka kugira umwihwezo by'ukuri akanama ka onu ntikigeze kagira ikintu kiboneka gakora n'ubwo uburundi bwari kuri urwo rutonde rwako Le, le Burundi figurait euh, sur son agenda.
niko tesakirana yemeza agahamagarira ibihugu vya buraya vyatangaje kuri uyu wa mbere ko vyifuza kunagura imigenderanire n'uburundi gufata ako karyo kugira ngo bisabe abategetsi kuvavanura n'ingeso yo kudahana uwo mwitwarariko claude boca aserukira umuryango wa buraya mu burundi yemeje kuri mu vyo baganiriye n'umukuru w'igihugu c'uburundi aho yamwakira n'abandi baserukira ibihugu vy'iryo shirahamwe kuri uyu wa mbere i bujumbura Dans les domaines euh, prioritaires euh, du président, nous avons parlé euh, des questions de santé.
mu bisata vyihutirwa twavuganye ku ibibazo by'amagara y'abantu indero kurwanya ukudahana hamwe n'intwari ibereye mu butungane twemeje ko twiteguriye gufasha uburundi muri ivyo bisata impande zose zerekanye ko ziteguye gutera zije imbere icuka kimeze neza cane ubu nkibaza ko ari icizere gikomeye niko bocu yabwiye abamenyeshamakuru bahejeje kwakirwa na perezida ndayishimiye abahinga batatu banditse kino cegeranyo bamenyesha ko bandikiye abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu kugira ngo bavuge kuri ibi vyagiriji ariko hishe ubumwe rudende nawe ni arenga yome bunyoni umushikiranganji wa mbere yabwiye ko amashirahamwe mpuzamakungu mu kuvugana n'abategetsi b'igihugu abwirizwa kubicisha ku bushikiranganji bw'imigenderanire ubwo ntaco bwavuze babwandikiye kugira ngo bubabwire uburyo bwiza bwo kuronka inyishu ku ndongozi z'uburundi n'ata kinini leta irashikiriza inshuro zitari nke abategetsi b'uburundi bagirije amashirahamwe mpuzamakungu gusohora amaraporo y'ibinyoma ibinyoma acafuza igihugu bitewe n'uko ihirikwa ry'ubutegetsi yagambiriye mu 2015 atarishitseko arahirira kwinjira mu mabanga Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko igihugu ciwe kitigishwa kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kuko kanatsinda bisanzwe biri mu mico y'abarundi Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika impunzi z'abarundi zirenga magana atatu zavuye mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge zimaze ibyumweru bibiri mu nkambi ya murongwe iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zugarijwe n'inzara n'indi mibereho mibi no kubura aho barara ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri murongwe muri kongo mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi intara kivu y'epfo murasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi zageze zivuye mu nkambi ya mongemonge aho zari zimaze imyaka ibiri hashize ibyumweru bibiri zigeze imurongwe ariko zugarijwe n'inzara no kubaho nabi zicumbitse ahantu hasakaye ariko harangaye tukiyagera batubwiye yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ibiribwa ku isi tabagoboka nk'uko bikwiye ni ukuvuga twebwe kabisa ku bintu bijyanye n'ifungurwa tubayeho nabi kuko barashobora kuduhereza nk'ibigozi bibiri bakatubwira ngo ibyo muzobijya nk'iminsi ine ugasanga ngaho uri umuntu ufise nk'imiryango y'abana bane batanu ni ukuvuga hageze kubitegura ngo tubifungure biratugora cyane kuko n'injya zike zibaho hanyuma rero ukaza wumva nk'umuntu bakatubwira ngo baratwongeye bakatwihera nk'ibigozi bine by'ubufungu ibyo bizobakwiza iyinga ryose ukaza usanga kabisa n'ibintu by'ibiterasoni nk'umuntu hoho w'umutaye gange n'akamaramaza ntibamukwiriza n'agakombe k'ubufu cyangwa akamanjegeri bakacamubwira ngo ibyo uzobigirwa iyowe ibyo rero biramaze kutumerera nabi turasonza tugapfa nabi mbere tubona yuko ko twifuza mwotuma muduha natwe tukaronka ayo masikope kugira tuze dusume nk'abandi kuko ntitugira imirima ntitugira icepfo ca ruguru turahangayitse niyo tugiye gusoroma utuboga baradufatira mu mashamba bakatugirira nabi nta mwidegemvyo na mutonya dufise turashonje inzara iratwisha abana n'amarira gusa twabuze icepfo ca ruguru kabisa baduhereza ikigozi nka mutayigange bamuha ikigozi cy'ubufu n'akanusu kamanjegeri ngo abijya iminsi itatu dusubiyeyo bakamuha ikigozi ikigozi ni inusu ngo akirye iyinga ne nk'umunyu wo twaciye tuza turawurigata kugira tunywe amazi nta kindi kintu twikora ko ntaho dukura utuboga ntaho dukura imfungurwa izi mpunzi ziganjemo abana abagore n'abagabo ziri mu bihangare biri muri buroke ya cumi na gatanu zivuga yuko ibibazo byabo bikomeye ari ukubura ibyo kurya no kurara nabi zivuga yuko imibereho yabo iri munsi y'aho zabaga imongemonge ibibazo turi ko turahura ahubwo bisumba ibyo twari dufise imongemonge aha turi ngaha aye turamara iminsi nk'ine itanu tudafungura aha aye baba abana abavyeyi abamama eka n'amazi dufate no kikintu c'isuku nta n'amazi dufise dukaraba ikibazo c'uburyamo kabisa turahangayitse cane iyo imvura iguye amazi aradutera mu bihangari tukabura ingene dusasa ibintu bikononekara uduhudu tugapondekara tukamererwa ukuntu nyene kwa nabi ibyo biraduhangayikishije ikindi ku kijanye n'uburyamo nyene ni ukuvuga turibwa tukamererwa nabi kuko harimo abamaze kuzimiza ibintu hari nk'uwo baheruka guterura isafuriya nka jewe ubwanje nyene baranteruye kararutabi y'amasafuriya kubera nta mwidegembyo barapfasuye ihema barinjira baca banterura ikarato y'amasafuriya ubu nta karato y'amasafuriya afise nk'abandi kuko n'umugenzi twari kumwe nawe ne baramwibye amafaranga uburyo joro nyene bivanye n'umutekano muto dufitiye aho hantu turifuza kuyaga n'abatware bacu bikanka kabisa nta mwidegemvyo dufise kuko nta mazu tugira tubamwo nta kuntu dushobora kuganira n'umuntu ayishije udufungurwa turabura ingene twodusangira n'abagabo bacu turamaze imyaka ishika muri ibiri tudashobora kuyaga n'abagabo bacu uko bikwiye uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi yo murungu nta mubano dominico yabwiye ijwi rya amerika ko iki kibazo bakigejeje ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi haseri duherutse kwakira impunzi zivuye mu ma muri kade taransite ya mongemonge izo mpunzi zirafise ingorane eh, zitandukanye na cyane cyane ibibazo nyamukuru novuga n'ibibazo bibiri icya mbere n'ikibazo cy'ibifungurwa ikibazo kigira kabiri nico kuronkaho uburaro kuronka uburaro kugira ngo bave mu, mu nyubakwa rusange icya mbere ico c'imfungurwa ni uko bamaze iminsi babaronse ibifungurwa eh, byari bisigaye muri stock bakatubwira yuko ibindi navyo Eh, bazoba barafungura muri iyi minsi iri imbere biriko biraza musanzwe muzi yuko eh, aya mabarabara atameze neza kandi ko biva kure bukavu turarindiriye turabe yuko izo fungurwa z'iwabo zishobora gushika ama ikibazo cerekeranye n- n- n'uburaro ni ikibazo cega CNR I- iyo nayo yaravuze yuko iriko irabitunganya kugira ngo vuba cane bace babahereza amaparaseri y'iwabo hanyuma ishyirahamwe IRD ribafashe ibikoresho vyo kubaka ivyo turavyiteze muri iyi minsi ya vuba twagerageje kuvugisha abayobozi ba seri mu karere k'intara ya kivu y'epfo ariko ntibyashoboka ko tubabona turacabashaka mu nkambi yo murungu hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi icyenda aho zahageze zihunze imvururu zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi bedase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika mu murongo wo mu ntara ya kivu y'epfo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri turimo wahiriye abanyamideri b'abarundi barimo batatu baheruka gutahukana imidari ku rwego mpuzamahanga aho barimo claudine uwera uyoboye ikigo ukoko brand watsindiye umudari wiswe swahili fashion award na rita marie ange kundusenge uyobora mary angel fashion house watsindiye irushanwa rizwi nka women choice award africa ibihumbi bibiri na makumyabiri mu gihugu cya ghana bombi baganiriye na mugenzi wacu oriane tangishaka claudine uwera aratubwira uko yakiriye uwo mudari aherutse gutsindira kuri nge uwo mudari ah, wararyoheye cyane kubera ko byanyeretse ko abarundi bari ab- ari abantu bari hamwe byansabaga kugira ngo mutsindire amajwi menshi hanyuma nsaba abarundi bagenzi banjye kumfasha baran- barantora kugira ngo ngere kuri uwo mudari nge rero ni intsinzi kuri nge ndetse no ku barundi bose kuko banyeretse ko ubumwe bukomeye
murakoze cyane hama nawe eh, rita aho wagira muri ghana ugaserukira igihugu ku rwego rw'amakungu eh, wiyumvise gute uwo mudari watubwira muri make ingene byari bimeze wabyakiriye gute nawe
icya mbere na mbere nararyohewe kuko iyo umuntu arose umudari awumerita ni ikintu cya mbere kiryoshye umuntu arashobora kugura umudari ah, yari namwe mu mabanga ari muri fashion industry ugasanga yes yawuguze ariko ntawumerita ariko rero kuronka award uvuga uti kino kintu ndagikorera ijoro n'umutaga ah, ni umunezero utagira aho ungana cyane uko ungana murambabariye ni umunezero utagira uko ungana ariko kandi cyane cyane ni uburyo bwo kwereka ba bana baturabira ko akarorero y'uko ibintu bishoboka ni uburyo bwo guhamagara bamwe twakwita mu gifaransa aba investisseur y'uko hariho ikibuga gihari kandi kinini kandi hagize ugishoramwo imari imari pardon eh, y'uko bishobora kuvamwo eh, umusanzu uri positive ni byiza cyane mwese murabigeme ah, mukaba mwagiye icyo novuga muri domene mu mwuga utamenyerewe cyane cyangwa dusanga mu by'ukuri udahabwa agaciro ariko mwageze ku rwego ruhambaye urwego mpuzamakungu muri ko muraserukira igihugu kuri wowe nyine eh, tukiri wewe kuri wewe rita watanguye ryari ko uracyari muto ah, icyatumye utangura uyu mwuga ko twumva wize n'ibindi byinshi watanguye ryari kugira ngo uje muri uyu mwuga w'imideli
Eh, natanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muri 2017 nari nifite imyaka cumi n'itanu nari nshiga muri secondaire hanyuma kuva ico gihe gushika uno munsi nahejeje amashuri yisumbuye ndetse eh, na tranche ya mbere y'amashuri ya universite ndacabibandanya kandi nkaba ndabikora nk'akazi kari donc akazi nkora misi yose ni ukuvuga ngo ni umwuga nkora misi yose Mm, ni ukuvuga uratonda akaba aricyo ukora cyonyine atakindi wizera none byakujemo gute none uvuga uti iki kintu ndagishaka cyane ngiye kuciruka ko ngiye kukirondera
natanguye gukunda ibintu by'imideli mfite imyaka itandatu ariko cyane cyane nkagenda muri mu byo nakwita muri aha muri rusange ariko rero kuri iyo myaka ababyeyi ntibari banyizeye cyane yuko ari cyo byumviramo kuko ntawe bari bwumve yateye imbere kubera ibintu by'imideli ikindi nacyo haracariho ukutumva neza yuko aha muri rusange ishobora guteza imbere umuntu baba babona yuko iyo umuntu yagiye mu bintu bya aha aba ari umuntu indero iba iba yagabanutse abataciyizeye kuko benshi hari igihe bakunda ko bimbaza ariko rero nagize pasiyo ikomeye yo kubikora cyane cyane natanguye kugira pasiyo yo kubikora cyane cyane ntanguye kuza ndaraba amadefile nkaraba nkiyumvaho yuko ntashaka gukorera uwundi muntu ntegerezwa kwikorera jewe nyine kandi nkumva yuko ikintu cyiza ari ugukora icyo nkunda kuko mu bindi bintu ushoboye ndabona yuko ataco nkunda ku rugero rungana n'urwa fashoni n'urw'imideli ndabanza ndabigerageza buke buke maze kubona yuko ari ikintu gishoboka ndaheza ndabyinjiramo ndabitangura kandi kuva ntanguye rimwe na rimwe iyo ubonye nk'ibintu biguca intege hari igihe ushobora kwibaza ati bino bintu ni umega nubivamo ariko nta na rimwe ndigera mvuga nti ndashyize ko akadomo ndayamanitse ndabihebye kuko ni ibintu nkunda kandi ni ibintu buri munsi bimpa ikigo gishasha hama nawe claudine watubwiye yuko wigiye ibintu bitandukanye cyane n'ibyo uri kurakoramo ariko hari ikintu cyagukweze kuva kera cyagutumye uvuga ati medisine kuvura mbaye ndabishyize haruhande jewe ngiye gukurikirana imideli byagenze gute kugira ngo wowe utangure wiyumvemo yuko ibinye bigiye kuba umwuga wawe wa minsi yose
kuva ngiye nyiri umwana nahoze nkunda imideli kuko ndabyibuka ko bangurira impuzu nyiri umwana nkagerageza gushyiraho agatuse personel kuko numvaga iyo creativite indimo nshaka kwambara ibyo nifuza niba banguriye agahuzu bagasanga nakongereho par exemple udupesi utundi cyangwa uduperere kugira ngo gashobore gushaza bikwiye kereke twananabipfa n'ababyeyi kuko baravuga bati we nta burenganzira ufite bwo guhindura impunzu runaka ariko njye nibyo niyumvisemo ibyo koko ni medisine ariko medisine ni kariyera hanyuma fashoni ni pasiyo yewe ikintu cya mbere cyankweze nakozwe n'ibintu bitatu icya mbere cyankweze ni uko uko nakuze nakuze ndi umukobwa w'umunyafurika ufite deforume kandi nkaba nkunda kwambara igihe cyose rero nakenera kujya kugura impuzu z'amapreta porte mu maduka akomeye kugira ngo nanjye nshobore gushaza nk'abandi nasanga buri gihe hari ikibazo cyataye bakambwira bati madamu niba tayi nkwiye hejuru hasi ikaba itankuye kubera ko mfite reforume ziri genereze umunyafurika mesi nashoboraga kwambara uko nshaka ukabona rimwe na rimwe bitumye mba felicite ndavuga ni no iki kintu kigomba kuvaho ngomba gukora ibintu nkunda imperimeta kwambara uko nshaka kuko iyo umuntu yambaye uko ashaka agira self confidence akaba ashobora gukora ibintu bikomeye icya kabiri ndavuga ni ndashobora kubikorera iwacu mu burundi ngeze i burundi najya ku batayeri nkasanga ntibafite performance na finisiyo nshaka ngewe ituma numva nambaye impuzu nkumva ndi confidente ko nambaye impuzu imbereye hanyuma ndavuga no se ase hari abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki cy'iwanjye reka nshinge ikintu nkunda buri mashini zikwiye nkorane n'abatayeri bakwiye hanyuma kugira ngo nshobore guha abarundi agaciro guha abarundi kazi n'abarundi bafite forume nk'izanjye kugira ngo bashobore kwambara nabo babere hanyuma bambare n'iby'iwabo icya gatatu cyatumye ngira ikintu kishitura mu gukora imideli gukora kwinjira cyane muri fashion industry ni ikintu bita caguwa caguwa njyewe narayambaye icyo bita vayura narayambaye narayambaye umunsi umwe ngiye kuyambara ngiye impuzu muri caguwa nsanga ndimo amaraso ari nayo nayikunze byarambabaje cyane byarankomerekeje ku buryo numvise nakagaye ni ukubura agaciro ko umuntu akuramo impunzu yahindutse buberi tukagenda kuyigura amahera tukayambara shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederike nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira